ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter mudukurikira kuri arobaz radiyo yacu naho kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo com ni kuri site musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi muri kumwe na jeffrey mutagoma ku buhanga bw'ibyuma hari nelson uh, robs hari kandi icyubahiro done umfasha kubagezaho aya majwi umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi hano ku ijwi ry'amerika ni ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero turagaruka ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu cyangwa ingabo zigamije impinduramatwara muri congo congolese revolutionary army nk'uko uwo mutwe wiyita uwo mutwe washinzwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwe uza kugaba ibitero ku ngabo za congo mu myaka ibiri yakurikiyeho mu kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na cumi na kabiri wigaruriye umujyi wa goma ariko inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari isaba izo nyeshyamba kuvamo ivuga ko leta yemeye kugirana nazo ibiganiro mu mpera z'umwaka ingabo za kongo zagabye ibitero kuri m makumyabiri na gatatu zigarurira umujyi wa goma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu rero izo ngabo zifatanyije n'iza kongo zatsinze umutwe wa m makumyabiri na gatatu bamwe muri uwo mutwe bahungira muri uganda abandi mu rwanda uyu mwaka izo ngabo zongeye kwisuganya zigaba ibitero ku basirikare ba leta muri iki cyumweru zigaruriye umujyi wa bunagana ku mupaka wa kongo na uganda m makumyabiri na gatatu ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abanyekongo cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ikemeza ko batotezwa bakagirirwa nabi n'ubutegetsi buriho bubita abanyarwanda ivuga kandi ko leta ya kongo yagiye itatira amasezerano bagiranye andi ikanga kuyashyira mu bikorwa abo m makumyabiri na gatatu ivuga ko irwanira babivugaho iki bamwe bumva uyu mutwe ari uwo gushyigikirwa kuko urwanira uburenganzira bwabo abandi bakavuga ko atari cyo gisubizo wowe aho uherereye urabyumva uti mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomoka ku musozi umwe ariko bafite ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ngingo bwana bodwe munyantore rutarindagira ni umusore w'umunyekongo wo mu bwoko bw'abatutsi akomoka muri teritwari ya karehe muri kivu y'epfo ni umunyeshuri muri kaminuza ya texas hano muri leta zunze ubumwe za amerika akaba anahagarariye ibikorwa by'amatora mu muryango w'abatutsi b'abanyekongo batuye muri amerika bwana rutarindagira ikaze mu kiganiro muri sanga
urakoze cyane jeffrey ndagushimiye turi kumwe kandi na bwana manzi willy undi munyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ho mu bwoko bw'abatutsi uyu atuye mu gihugu cya canada akaba ari impirimbanyi iharanira amahoro n'uburenganzira bwa muntu yashinze umuryango heroes of peace uharanira kuzahura abanyekongo bazahajwe n'imvururu manzi kandi ni umwe mu bambasaderi b'umuryango mpuzamahanga one young world ugamije guteza imbere abakiri bato mu buyobozi no kubaka ejo hazaza hatajegajega kuri bose nawe bwana manzi wile ikaze mu kiganiro muri sanga mwakoze bwana munyamakuru turabashimiye dushimire rero kandi tunaha ikaze namwe mwese muteze amatwi iki kiganiro muri buze gutangamo ibitekerezo ku murongo wa telefoni tubibutsa yuko mwaduha nimero zanyu tukaza kubaha ijambo mukagira icyo muvuga kuri iyi ngingo duhere kuri bwana rutarindagira wowe intambara emu makumyabiri na gatatu irwana na leta ya kongo uyumva ute Ah, urakoze jeffrey wenda tutara- tutarakomeza mbabarire ngo uciye mu ijambo ariko eh, kubera ko dufite umwanya mugufi turaza kugerageza guhina eh, ibisubizo ariko turasa ku ijambo kugira ngo tutaza gufatwa n'igihe yego eh, iyi ntambara ya ene ventura ntabwo nyemera kuko mbona itari ngombwa eh, kuko mu byo ivuga irwanira ahubwo usanga nayo igira uruhare mu guteza ibibazo mu burasirazuba bwa kongo Eh, wenda sindi wijye kure cyane ndahera kuri iki kintu cya eme makumyabiri na gatatu uyu mutwe wabayeho ushingiye ku masezerano yari yarasinywe muri bibiri n'icyenda mu kwezi kwa gatatu ubwo cndp yasinyaga ayo masezerano ikajya muri leta muri ayo masezerano eh, hari harimo ibyari bikubiyemo kwari ukujya muri leta bagahabwa imyanya eh, ndetse bakagarura umutekano n'impunzi zigataha nabo ubwabo basinye ko batazongera eh, kwegura intwaro ukundi bamaze kugeramo nyuma y'imyaka itatu bamwe muri bo beguye intwaro kandi bari bafite abantu mu nzego za politiki Eh, twatanga nk'uburugero mwangacucu yari senateri kandi yarabonye uwo mwanya binyuze mu ishyaka rya cndp ugasanga ko eh, batari bakwiye guhaguruka ngo bajye kumvikanisha ibibazo wenda mu bitagenze neza kandi bafite abantu mu nzego za politiki babikurikirana hari hariho na komite de sivili nasiyonali ndetse n'interinasiyonali ugasanga ko rero mu guhaguruka kwabo mu kwa bibiri na cumi eh, na gata- na kabiri bitari ngombwa ndumva muri make ari cyo naba mvuze ariko ariko bwana rutarindagira uravuga ko uwo mutwe ugira uruhare mu gutera ibibazo muri kongo ngira ngo nawe wabaye impunzi kubera imvururu zo muri kongo kandi uwo mutwe ntabwo wari uhari ntubona ko imvururu muri kongo zatangiye kera zitava kuri emu makumyabiri na gatatu Ah, nibyo koko zatangiye kera ariko eh, aho iyo emu makumyabiri na gatatu yatangiriye nayo yongereye izo mvururu ndagira ngo wenda dusubire inyuma gato kuko twahunze njye nahunze icyenda karindwi ubwo eh, abari batsinzwe intambara ya fpr ifata ubutegetsi bagahungira muri congo biganje mu bwoko bw'abahutu interahamwe ndetse na expert Eh, batezayo umutekano muke mu butu ntiyabasha kurinda mu buryo bukwiye abaturage ariko aho igisirikare cya mabutu cyabaga kiri baraturindaga Eh, noneho iyo ntambara ibaye nibwo eh, abantu bagize umutekano muke barahunga by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi ariko nyuma eh, ubwo kabira pere yateraga muri congo cyangwa se u rwanda rutera muri congo intambara ya mbere mu by'ukuri eh, icyo gihe mu butu abanyekongo bose wasangaga ko bamurambiwe hari ibibazo bitandukanye bya ruswa n'ibindi yari umuntu wishimiwe mu buryo bufatika Ah, rero bakimara gufata ubutegetsi Nteko- abatutsi bari bafite n'imyanya ikomeye eh, kuko bagaragazaga ko bagiye guhanira uburenganzira bwabo nanone Eh, noneho kabila atabashije kumvikana na perezida cyangwa se n'u rwanda eh, ku- a- ayirukana abanyarwanda abantu bari mu bwoko bw'abatutsi abanyamurenga twavuga abanyarugabo bazariya tuberwa n'abandi kabira yarikonesaga yemeraga nk'abanyekongo nabo baca inyuma bakurikira ba banyarwanda kandi kabira ubwe yari yagaragaje ko aba ari abanyekongo birukanye abanyarwanda noneho bisa n'ibigaragaye ko mu by'ukuri ubwabo bashidikanyije icyo bari cyo eh, basa n'aho baba- babaye abagambanyi ku gihugu cyabo haza no kuba n'imfu nyinshi zitandukanye aribwo batangiraga na, na rcd rcd iraba irwanya kabira niho amagambo mabi y'urwango yagiye aba avugwa na ba mombasi ibyo bibazo o, haza gu- intambara ziba nyinshi birakomera harwaniraho ibihugu bimwe bifasha kabira ibindi bifasha rcd Eh, biza gusoza muri bibiri na kabiri mu kwezi kwa cumi na kabiri tariki cumi n'esheshatu ku masezerano yabaye pretoria Mm, rasa ku ariho ngendo habaye icyo bise implicatre rcd bagabana imyanya ne- na- na ba bemba bose bajya mu buyobozi ikibazo cyari gisa naho oh, kirangiye igisirikare bakivanze imitwe yose bagabanya n'imyanya ya politiki ariko icyo gihe uwitwa general rankunda ubwo ba- bavangaga abo basirikare we yanze kujya muri seremoni kinshasa kugira ngo nawe yivange nk'abandi ariko yari afite nawe- yari afite impamvu zituma yanga ariko
Eh, mu by'ukuri nta zigaragara kuko abo bari kumwe nibwo bari batangiye kuba bagira iv- ivugurura n'impinduramatwara hari ba obedi rwibasira bagiyeyo no baracyari mu gisirikare noneho kugeza ubu ntituramenya icyatumye akora ibyo bintu ubwo arigumura ntiyubahiriza izo gahunda nk'abandi ariho yatangije umutwe wa snDP avuga ko mu mivugire avugaga ko arwanira eh, abatutsi bagacyura izo nterahamwe zabamenesheje iwabo ndetse n'uburasira bwa zuba bwa kongo bukagira amahoro asesuye Mm, nuko iyo Rero- sndp rero niyo yaje kuvamo m makumyabiri na gatatu reka twihute kuko dufite Yes.
umwanya mukeya ndashaka kumva bwana manzi wele icyo gitekerezo urakivugaho iki wowe uhagaze he ku bijyanye n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu
Bo, ngiye murambabarira kuko ntabwo eh, ndi umuvugizi wa emu makumyabiri na gatatu ariko ah, hari ibintu bikeya nshaka ku- kugaragaza no kutumvikanaho na munyantore Eh, kuko munyantore ndibuka ko twari mu nkambi hamwe nyuma yaje kuhava ajya muri amerika Eh, iki kibazo nigeze no kukimubaza ndamubaza ni se harya ah, uri muri amerika waragiye gusura cyangwa wagiyeyo ah, kubera umutekano muke wananiranye kugaruka muri ah, eastern DRC cyangwa se muri burasirazuba bwa congo ikibazo abatutsi benshi cyangwa se bamaze kuba corrupted bashaka kugaragaza ko ah, basobanukiwe n'ikibazo cyacu ariko nyamara ntekereza ko bakwiriye kujya ah, kwigishwa Ah, ikibazo cya- cy'umututsi muri congo cyangwa se n'abahutu actually bavuga ikinyarwanda ntabwo cyatangiye ejo bundi muri mirongo icyenda na muri mirongo icyenda ikibazo Icyo- cyatangiye mbere yaho iryo njye ntabwo jambo- tujye mu mateka menshi iryo jambo uvuze Ndarasa- uvuze ku kintu cyo kuba corrupted nagira ngo ah, aho ngaho nshimangire ko ari igitekerezo cyawe ntabwo ijwi rya amerika ribibona gutyo ubwo wenda nawe araza kubona umwanya gusubize ariko komeza igitekerezo cyawe okay urakoze cyane noneho nka ah, eh, i- i- i- ibibazo by'abanyarwanda byatangiye kera ah, byatangiriye muri identite y'abanyarwanda ah, cyangwa se abantu bavuga ikinyarwanda ah, ibintu mobutu yapulayingaga rimwe bakaba bafite uburenganzira ubundi bakaba batabufite ubundi bakaba bemerewe gutorwa ubundi batabyemerewe noneho haza kuza ikibazo cy'imbarutso cyabaye muri mirongo icyenda na kane ubwo igihugu cyimukiye mu kindi ni ukuvuga interahamwe zo mu rwanda ah, zifashijwe n'ubufaransa ndetse n'umwe wari ah, umu ah, minisitiri w'intebe wa mobutu wa- wa- amini wa wa defense wa mobutu ah, waje kubafashamo kugira ngo binjire muri congo n'intwaro zabo bakomereza jenoside muri congo ariko noneho ikibazo ntabwo cyari jenoside gusa muri congo ko badupostinze gusohoka mu rwanda by the way bodo yari umwe mu bantu ah, munyantore bateguraga ibyunamo by'abatutsi baguye muri congo n'ahandi mu rwanda mu mu mu nkambi zo mu rwanda ariko mu kuzi mu ku- ndibuka ko hari ama- ahantu henshi amasite menshi yaguyemo abatutsi bo muri congo kandi bishwe n'interahamwe mu maboko ya leta yari iriho icyo gihe ya mobutu icyo gihe rero twarahunze duhungira mu rwanda ko niyo ah, niho honyine hari hari kugira ngo hafi y'aho twagombaga guhungira duhungira mu nkambi za mudende Ah, aho naho interahamwe zaradu- ahadusanze ziratwica aribwo na perezida kagame icyo gihe yasabaga ah, amahanga y'uko yagombaga kwigizayo inkambi ntazishyire ku mupaka w'u rwanda kugira ngo ziriya nterahamwe zigume zitera ziva mu rwanda aho ni ikibazo cya nyamukuru cyavuye cyo kugira ngo insta- eh, nani umutekano muke uri muri congo uyu munsi uba ugihari kuko muri ya masezerano yavuze ya emu makumyabiri na gatatu ah, harimo gu- ku- kuvana ziriya nterahamwe muri kariya karere ababyeyi bagataha ahubwo ngewe mwibaza nkabaza na munyantore ndetse ababyeyi baratashye interahamwe zaratashye iyo abantu rero bari abantu basinyanye amasezerano na leta ayo masezerano ntabwo bigeze bayubahiriza ikindi kintu gitangaje ni uko muri congo hariyo imitwe irenga ijana na mirongo itatu n'umwe emu makumyabiri na gatatu nayo irimo ariko iriya emu makumyabiri na gatatu byibuzeyo ifite iki rwanda ifite iki perezida kandi ifite amasezerano yasinyanye na leta iyo leta rero iyo iza kuba ari leta iri resiponsabure yakagombaga kuzuza amasezerano yaba ari abantu noneho ntibagire impamvu yo kurwana iyaba ayo masezerano kuko numvise avuga ngo bayentegiye mu gisirikare cyangwa se babashyize mu gisirikare ariko ntabwo nigeze numva avuga ngo leta yaje gucyura ba baturage ntabwo nigeze numva bavuga ati umutekano waragarutse mu karere bari barimo kandi uwo mutekano bavugaga ni ziriya nterahamwe zirimo zica inka uyu munsi zishimuta abantu twirirwa twishyura abantu bashimuswe twirirwa inka z'abaturage zarashize abanyamurenge baricwa buri munsi ahubwo niba hakana yuko abo bantu baticwa wenda icyo ndacyemera ariko umutekano muke n'ubundi uracyari muri congo so nkaba numva rero bari abasirikari bavuga bati ese amasezerano twasinyanye ari yehe niba wenda ngewe na munyantore dufite amarangamutima ejo bundi leta ya congo yabise abateroriste ariko umuryango akanama gashinzwe umutekano ku isi karavuga kati no nimusubire ku meza mujye kuvugana kuri ayo masezerano mwari mufitanye rero nkaba numva niba abasirikare bishyuza ibyo bumvikanyeho na leta leta yagagombye kubishyira mu bikorwa ubundi bitashoboka bagafata ubundi buryo bushoboka bumva bashobora kugera ku byo bashaka
bwana rutarindagira ababyeyi baratashye ntubona ko ikibazo cyatangiye mbere ntubona ko icyateye ibyo byose ari uko mvuga ko batashye hari ikintu avuze ku kibazo cy'umututsi cyatangiye kera ariko ndagira ngo mwibutse ko wenda ndahera ku ntambara zabaye nko muri mirongo itandatu na gatanu za kanyarwanda icyo gihe umututsi ntabwo akenshi yanazivanzemo cyane ahubwo wasangaga ari abahutu ndetse n'abahundi ariko none urahakana ko urahakana ko abatutsi nta bibazo bagize ko ayo masezerano yo gucyura ababyeyi yatasinywe hagati yabo na leta ya kongo
ayo masezerano bifo yuko ngeraho ndagira ngo nsobanure aka kantu neza kugira ngo usubize neza wenda mbashije gusobanura neza ko ibintu avuze ku kibazo cy'umututsi cyavuye kera mbere hari ikibazo siritu wenda icyo kintu ngo abanyarwanda ibiki muri izo ntambara za kanyarwanda nabyo bitewe cyane n'ibibazo bijyanye n'amatora cyane ko muri mirongo itandatu na gatanu moyize combe yashakaga kwiyamamaza aza kumenya ko muri kivu badashobora kumutora hatangira ibyo bibazo ariko mu butu yarabihosheje ejo ejo vuba aha rero interahamwe zihungiye muri congo zifite wenda umutima wo kwica abatutsi kongo ni igihugu kinini ntabwo ahantu hose hari abasirikare ahantu hari abasirikare twe baraturindaga ingungu noneho n'ubwicanyi bwabaye nka za minisiteri icyo gihe hari karitsiye zitarimo abasoda ariko bakaza bakabakiza ntabwo leta ya kongo yigeze itegura ubwicanyi kuri twe ahubwo yagize intege nke mu gucunga abaturage abariho duhunga kuri iki kijyanye n'amasezerano rero ariko ariko aho ngaho ngewe ubwanjye niboneye umuminisitiri wo muri leta ya kongo avuga ko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari abanyarwanda nta mwanya bafite muri kongo abaturage bakoma mu mashyi asa nk'ubakangurira ati ni mu basubiza iwabo ibyo bintu ntibyabaye bwana rutarindagira ibyo bintu byarabaye muri mirongo icyenda n'umunani ubwo rcd yarwanaga na na leta ari bwo ba batutsi ubwabo bagiye kwifatanya n'abanyarwanda gutangiza urwo rugamba mu by'ukuri bari bahindutse nk'abagambanye rero ntabwo nashyigikira icyo gitekerezo yavuze ku buryo byagize n'ingaruka ku batutsi bakicwa yagombaga no kubibazwa nk'igihe bari bamaze gusezerana amasezerano nyuma ya rcd abaruberwa bari mu butegetsi apfuye ejo bundi wo bita erodea ndombasi apfuye bibiri na cumi n'icyenda kuki nk'umuntu wateje ibibazo muri congo batamushyikirije ubutabera ngo bakore dosiye ahubwo bigaragara ko ahubwo n'ibyo barwanira batari basobanukiwe n'ibyo ari byo niba umuntu yaravuze ijambo rikaba ryateza n'ibibazo rero ku kijyanye n'impunzi ku masezerano ya reventura marse ni ukuvuga ngo reka tujye tuba kiriya ku bintu ejo bundi erisedi imaze kujya muri leta mu kintu kijyanye no gushaka umutekano noro kivu yose yari ihagarariwe na ntaganda ari umwe wari muri senederi ndetse makenga yari ahagarariye side kivu hari ahantu hari amaze gutekana n'impunzi zari zitangiye kujya zisubirayo eh, zireba iwabo ukuntu hameze ziba zatahuka ndagira ngo gutahuka kw'impunzi habaho ikintu cya tiriparitise leta yakwakiriye hcr ndetse n'igihugu cya- cyanyu ariko akenshi usanga igihugu cyanyu aricyo kigomba kubishyiramo imbaraga ejo bundi rero icyo gihe bamaze kujya muri leta muri demere muri demere nefu hari minisitiri wari mu- sekereteri egizekitife wa emevensi uwo bita francois rucogoza yari minisitiri de la- bamuhaye minisiteri ya justice muri nord kivu ndetse bamuhe afite n'inshingano zo gucyura impunzi ntabwo yigeze akora dekararasiyo n'imwe ngo wenda leta yamubu- ya- itigeze eh, i- imuha bije cyangwa se ngo babiganireho abisureve nk'abantu bari bafite icyo ki- icyo kibazo kandi nshimangira iki kintu ntabwo impunzi z'abanyekongo ari abatutsi gusa bari mu rwanda n'ahandi hari n'izindi ziri muri tanzania n'izindi ziri mu uganda z'andi moko zagiye zihunga kiriya gihe rero ndagira ngo eh, icyo kintu cyaba kiriya aho kugira ngo bajye bashaka kurevandika amasezerano bakoresheje imirwano ariho usanga n'abaekiseremisite bava bavuga ati aba bantu bahora kuko ntabwo icyo gihe bafashe intwaro ntabwo ikibazo kiba ari icy'umututsi gusa kiba cyabaye cya bose Mm, ntabwo reka- umututsi akeneye kuba muri kongo mu gihugu cye cya wenyine tugomba kugisangira twese n'andi moko ye reka reka nsabe bwana uh, manzi wele anyihanganire nda- ndamugarukaho mu kanya gato ariko nk'uko nababwiye iki kiganiro tugisangira n'abakunzi b'ikiganiro muri sanga reka twakire bwana israel ikaze mu kiganiro muri sanga muraho neza radiyo ijwi rya amerika komera cyane Eh, nitwa sabato israel ndi mu mu ishuri rya iprc kitabi mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka nyamagabe yego Eh, ndimo ndakurikira cyane kino kiganiro muri isanga Ah, Yeah.
mfite nk'igitekerezo cyangwa se n'ikibazo nshyigikira cyane eh, nkurikije nagiye nkurikirana amateka cyane ya emuventura uburyo yabaye aba- ya- wa- wabaye umutwe wemeye gufata intwaro kugira ngo ugire abaturage urengera Eh, mu myaka byari igihe bihe mu myaka ya- ya- ya kera niba koko hari aba- hari aha- mu- muri kongo ni igi- ni igihugu kinini kirimo amoko atandukanye amoko atandukanye avuga indimi zitandukanye kuba bavuga indimi zitandukanye ubwabyo ntabwo bishobora gusobanura yuko atari abenegihugu Urugi- byagiye bi- biterwa n'amateka murabizi byagiye biterwa n'amateka no mu gihe cy'abakoloni bamwe bakitanga mu mu- mu mu gice runaka kandi mu by'ukuri ari ari- ari abenegihugu kuba Mm.
rero umuntu wese uvuga ikinyarwanda wo muri kongo ari umu- a- wa- ari umu- a- w'umukongo- ari umukongomani akavuga ikinyarwanda ntabwo nibaza mu iyo bikuriye mu ntekerezo ntabwo nibaza uburyo bashobora kuvuga ngo umuntu wese uvuga ikinyarwanda bivuze ko ari umunyarwanda kandi bir- hari amateka agaragaza yuko no kuva kera mu gihe mu gihe cya kera hose harimo abakongomani bavuga ururimi- bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda urakoze None njye nkanibaza Mm.
ibyo na- nabitekereje ndihuza eh, no- mu- mu mbare gato meze nk'utambikira ndihuza no mu ru- no- no mu gihe cya jenoside yo mu rwanda kuba u- u- nku- nku- nkumu- nkumu- indege ya- indege ya habyarimana ya- yaraguye i kigali ugasanga bagiye kwica umuturage uri mu karere ka karongi w'umusaza cyangwa w'uruhinja utazi ibyo bintu aho baga- bagahanganye n'inkotanyi ubwabo ahubwo bakajya kwica umuturage ngo indege ya habyarimana yaguye ugiye kubigeranya rero n'ibyo byo muri kongo niba emu ventura koko yarahagurutse ikemera kurwanya uburenganzira bw'abaturage bari mu- muri izo ntara cyane cyane nord kivu na sud kivu ni gute bajya kuvuga ngo umututsi aho ari hose aho ari hose bakamugira umwanzi bakamuhiga ngo bamwice kubera yuko emu ventura yagiye kurwanya uburenganzira runaka bw'abaturage niba bumva Mm.
yuko koko bashobora guhangana leta ya kongo efuperi igisirikare cya kongo ntigihangane na emu ventura ku giti cyabo ariko be kubona umututsi ujara jarigoma ucaracara mu- mu- mu- mu- mu turere runaka tu- twa kongo ngo bamugirire nabi urakoze umusaza yaba uruhinja ngo bamuhi- eh, urakoze reka reka twakire na bwana habimana fabrice
mwiriwe komera Eh, igitekerezo fabrice nk'uko mubivuze ikiganiro nagikurikiye Mm, kandi nshimiye kuba mumaye umwanya wo kugira icyo navuga kuri ibyo bibazo biri kubera muri congo eh, nyarutsa ihutisha igitekerezo
n'igihugu cya congo ku bintu barimo bashinze igihugu cy'u rwanda kuri uyu munsi wa none ntabwo twakabaye tubona ukuntu congo yaducumbikiye tubona nyine mu bantu bahungiye muri congo none turanyuza ngo tubwire ngo turagaba igitero muri congo dufatanyije ngo dufate inkunga m ventura ariko ntabwo muri kongo nyirizina ubwabo ntabwo byigeze byemezwa yuko eh, buretse buretse bwana fabrice buretse gato ntabwo byigeze byemezwa ni ibintu bivugwa na leta ya kongo ishinja u rwanda u rwanda rukabihakana ntabwo byigeze byemezwa ni ibintu bikivugwa gutyo ariko ntabwo kugeza ubu icyo u rwanda ruvuga ni uko rutari muri kongo
yego ariko nanone amahanga nayo aragenda ashimangira ko mu rwanda ari kwitwara nabi muri icyo kibazo ariko dukurikije imibanire yacu no- Tanga urugero.
Abakongo- abakongomani tubanye neza cyane Ta- eh, tanga urugero rw'amahanga bivuga ya politiki uranyumva O- oya, uretse wingendana fabrice tanga urugero rw'ayo mahanga ya- yavuze ko u rwanda rwitwara nabi
Eh, nka visi perezida wa amerika ejo bundi nasomye ku rubuga agaragaza neza ko u rwanda ari kugerageza kwitwara nabi mu kibazo kiri kubera muri congo kuba ngo rwaba ruri gufatanya na emu makumyabiri na gatatu ariko njye ntabwo ariko mbibona nkurikije ukuntu congo yaducumbitse ndetse A- n'umwaka ariko ubwo ubwo urumva ko ukoresheje uh, uh, uretse uretse urumva ko ukoresheje ijambo rwaba ntabwo uhamya ko kandi wowe wari watangiye wemeza nk'aho ubifitiye gihamya
narabisomye ku rubuga narabisomye ku rubuga Eh, komeza
Eh, none nimara kubisoma naje kugiramo akabazo ndavuga ati umunsi ikiganiro kizaba nibwo nanjye nzagira komenti mvugaho cyangwa ngira icyo nongeraho ndavuga ati reka mbabwire ko rwose u rwanda rutakora icyo kintu ahubwo kongo ubwayo ariko ikagerana n'igihugu cy'u rwanda bakareba uburyo bakemura iki kibazo cyane cyane ahubwo abantu abandi bari abandi bari kuba- bari kubatera icyo kibazo ni ziriya MFD, eh, ziriya buriya mutwe fdr urimo ubiba amacakubiri ahubwo bo baki- bakabana- bakananirwa kureba ikibazo kiri mu gihugu cyabo ahubwo bakumva ko u rwanda ari rwo rwaba ruri kubatera Ura- urakoze urakoze habimana fabrice igitekerezo igi- igi- eh, urakoze igitekerezo cyumvikanye dufite umwanya muto wihangane ariko ndibwira ko igitekerezo cyawe cy'uko bakwicarana bakagirana ibiganiro cyumvikanye reka reka twakire mbe- uranyihanganira manzi ndaje iwawe mu kanya ariko reka tw- dufate na mbonye intebe twumve igitekerezo cye bwana mbonye intebe ikaze mu kiganiro
murakoze cyane ndambaje kubashimira Mm.
njye inama ikisizwa nawe ikibazo mfite ni ikibazo cy'aba cy'amoko hariya muri kongo njye ndi umukongomani yaribunagana muri kongo ah, ku mupaka wa uganda na- na kongo Mm.
aha so ikibazo dufite ni ikibazo cya- cy'amoko turi kuvuga ngo bakubona uri umwana w'umuhungu cyangwa se uri umwana w'umusore bagahita bagufata ngo uri umusirikare cyangwa se ngo uri umutu- uri umu- uri urwana na hemukatura kandi hemukatura ntituyizi gusa tuzi ko ah, n'ama- n'ibintu bakora bakorana eh, barwanira isi barwanira kugira ngo babaheze eh, ibyo bifuza ariko twebwe nkatwe twe nkatwe tuba- tukagira ubusa nk'abana nk'aba- nk'abaturage icyo kintu rero nicyo nagira ngo amahanga cyangwa se leta ya kongo igihe eh, iki- iki- iki- iki- igikemuye cyangwa se ikigeho cyane cyane urakoze bwana mbonye intebe ubwo mukomere twizere ko leta ya kongo ibyo ari byo byose iki kiganiro iragikurikirana kandi namwe irabumva reka noneho tujye kwa bwana willy manzi wumvise ibyo bwana rutarindagira yavuze kare hakurikiraho israel sabato fabrice na mbonye intebe mu magambo make eh, tu- guha ijambo ugira icyo bivugaho Mbo, ah, ni ikintu gitangaje ah, eh, ah, o- o- i- i- ikintu na- na- nagereranya n'ikintu numvise uyu munsi ni- ni- ni ni umugani wo muri bibiliya wa ahabu n'umugabo bita na na basi eh, ubwo yashakaga kumwambura uruzabibu agacu- agahitamwo abagabo eh, bata- bata- batasobanukiwe akababwira ibyo bari buvuge bakagenda baka bakavuga ibyo bashaka kugira ngo nabati yicwe ariko icyo nashakaga kuvuga ni ikihe uyu munsi nk'uko natangiye mbivuga hari imitwe irenga ijana na mirongo itatu n'umwe emu makumyabiri na gatatu iri u- umwe muri yo ni ni iya mirongo itatu na kabiri ijana na mirongo itatu na kabiri ejo bundi ah, hari iyo mitwe yose ntabwo uzigera wumva umutwe wateye warangiza ukagenda bakajya gufunga abaturage bitwa ngo bakomoka muri uwo mutwe by the way umuperezida w'uriya mutwe ni umushi umu ajwe wiwe nundi ni ubundi bwoko umuntu witwa ngo ni umu opa- operational commander niwe mututsi nta nubwo iyi- u- i- i- i- iri shyaka rya emu makumyabiri na gatatu bivuga ngo abatutsi bose bararishyigikiye ariko ngiye kukubwira abantu barimo bafungwa igoma abana bari kuva ku mashuri ejo bundi wabonye imyigaragambyo bayigoma baragenda basenya i- i- i- amaduka y'abanyarwanda harya niba ari igihugu koko gikunda abo baturage bakaba barwanya eh, ingengabitekerezo aya ma ama hate speeches ari kugenda anyura ku maradiyo ya, ya, ya guverinema abakozi ba leta bagenda babivuga ku mugaragaro imbuga nkoranyambaga mwabonye mwese ibyo bari gukaraga imiyoro ngo barajya gutema abatutsi ngo n'ibinavaho binjire mu rwanda bajye kurepinga abagore bo mu rwanda harya urimo urambwira ngo amahoro yagarutse muri kongo ryari aho ababyeyi bacu bashobora kugenda bakajya eh? ikindi cya kabiri uriya mutwe wa makumya- wi- wa- wa makumyabiri na gatatu ejo bundi monike yarahagurutse iragenda irawurasa iwurandura muri kongo ese hagati y'igihe mu- em- emu makumyabiri na gatatu yagiye n'igihe ya- igarukiye nta bantu barenganye inka zacu ntizirirwaga zigenda abantu bacu ntibirirwaga bashimutwa icya gatatu emu makumyabiri na gatatu monike ijya kurasa a- adf muri beni igasiga interahamwe hariya muri ntuza muri itongo urumva zibaga abaturage ejo bundi perezida w'abahutu bita gashamba yagiye kuri kuri radiyo avuga yuko aba a- e- fdr zirimo zi- zi- zaka amatasi abaturage zababujije guhinga abaturage bagiye kuzicwa n'inzara urabyumva ese gashamba ni umumambure wa emu makumyabiri na gatatu ibyo rero ngewe ibintu eh, bodo yavuze byantangaje kuko eh, eh, na- na- eh, eh, asa naho simbizi asa naho hari ya- yaba yaravuye muri kongo akibagirwa icyamukuyeyo kandi yanavuyeyo emu makumyabiri na gatatu rwose itarabaho ikindi cya kabiri twebwe nk'abatutsi ntitwakagombye kuba tuzira igikorwa cya emu makumyabiri na gatatu ahubwo ngewe ndavuga ni bari abahungu ibyo bakora ni ibyabo n'amasezerano basinyanye na leta ariko abatura abatutsi bari gupfa imurenge ntaho bahuriye na ntuza na na na emu makumyabiri na gatatu Eh, kandi murabyibuka neza ko hari amaripoti yavuze yuko mayimayi yari iri gukorana na leta ikagenda ikajya kwica abaturage b'imurenge urabibona ikindi wenda nenda gusorezaho ripoti yasohotse bita ngo niba ari kivu turakazi baturakinga ama insida yabaye muri noro kivu yo kwica abantu frdc iza ku mwanya wa mbere kodeko ikaza ku mwanya wa kabiri adf bigakurikirana emu makumyabiri na gatatu iza ku rutonde rwa nyuma urabibona sinzi impamvu rero agomba kuvuga ngo nibo bazana umutekano muke mu gihe inzira butembo na ntuza na na beni bitagendwa goma beni bitagendwa amamodoka yama yahiye abantu bamaze gupfira muri ziriya muhanda so ntabwo nzi ikintu yita amahoro ngo ni igiki ntabwo nzi ikintu yita ngo emu makumyabiri na gatatu ntizanye umutekano muke muri kongo ntabwo nzi i- imonde arimo a- a- arimo muri make rero nicyo nabivuga Mura- murakoze bwana rutarindagira mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu monique eh, eh, niba ntibeshye ingabo z'umu- za- z'umuryango w'abibumbye eh, na n'ingabo za leta ya kongo bakubise umutwe wa m makumyabiri na gatatu bawuvana muri kongo umaze kuvamo nta batutsi bapfaga nta nka zanyagwaga nta bibi byakozwe uwo mutwe waravuyemo udahari icyo kibazo nicyo manzi yakubajije ndagira ngo ukimusubize ufatireho unamusobanurire icyo wita amahoro icyo ari cyo kuko yavuze ati ntabwo nzi icyo boduwe yita amahoro icyo ari cyo
urakoze cyane nibyo koko hari akarengane muri congo nta nubwo ngashyigikiye n'abari kuzira eme ventura kuko ari abatutsi ibyo ni ibintu bigomba kwamaganwa kuko nkanjye ntabwo nyishyigikiye ubwo rero icyo bi- icyaha ni donc le crime est individuel ntabwo umuntu ashobora kuzira icyaha cy'undi nk'uko yari yanabivuze eme ventura irimo ah, amoko menshi atandukanye rero ntabwo yari ikwiye kwikorezwa abatutsi ngo bayizire ariko no mu batutsi imbere nabo ntibagomba kwikorezwa ngo bayishyigikire ngo guharanira uburenganzira bwacu kandi tubona uburyo iri gukora budakwiye ikindi avuze kijyanye n'imitwe ngo leta ngo kuki iri kujya kurasa emeventura ngo indi mitwe bimeze bite Eh, ndagira ngo arebe mu murenge hariyo n'undi mutwe bita gumino w'abanyamurenge nawe agomba kuvuga ati nabo ni abatutsi kubera ko iseresi itagiye kubarasa agomba kubyibaza ni ukuvuga ngo ubu ngubu hariya bahazanye leta de siyeyi yo kugira ngo barandure imitwe n'ibibazo byinshi bitandukanye leta ya kongo yagiye igirana amasezerano n'u rwanda inshuro nyinshi ngo bajye kurandura fdr bakajyayo bakayigira bakayirasa yagiranye n'amasezerano na uganda ubu ngubu adefu na ru bari barimo bari- bari kuyirasa bashyize n'iriya muri turi hari etade seje yo kugarura amahoro rero ntabwo emeventura ariyo yibasiwe cyane kurusha abandi ahubwo yo inafite imbaraga kuko iri gutera leta ubushize bafashe umujyi wa goma bawuvamo Eh, ikindi kandi leta irimo irayishinja ko mu matangazo arimo agaragara n'umuyobozi w'intara ya kivu y'amajyaruguru ko ifashijwe n'abayifashaga mbere ni ukuvuga ngo intambara urabona ko isa n'ihindura isura kurusha ko ari umutwe ahubwo ikaba igiye kuba nk'aho ari hagati y'u rwanda na kongo ba- bose bashinzanye iki kintu rero wenda sindi bujye kuvugira leta ngo bimeze bite ndagira ngo kera eh, afuderi itera kongo bavuze ko ari abanyekongo bayiteye kandi nibyo bari barimo u rwanda rwaje kwemera nyuma y'amezi abiri bavuga ko aribo bakuyeho mu buto igihe cya rcd bavugaga ko atari bo ariko nyuma baje kurwanirayo n'abagande baza gutaha ku bwinshi Eh, ejo bundi igihe cya basenya emeventura ubwayo emeventura abantu bari gushyigikira ngo ifite impamvu yo kurwana ubwabo abajenerali bo bita eh, ntaganda n'amakenga bararasanye ubwabo ukibaza aba bantu mu by'ukuri bari- bararwanira abandi bararwaniriza impunzi abana bacu barahashiriye Eh, noneho ukibaza ati ubundi n'ayo masezerano bari kujya gusinya hari igice kiri mu rwanda hari icyo kiririya ubwo kongo yo murumva mutayirenganya E- ejo bundi iri- irumvikana na- na- n'uriya makenga nibamara kujya muri leta ejo bariya ba- ba- ba- bari i rwanda nabo bongere bahaguruke bajye gutera nyuma yabo ubwo na nkunda ufunzwe avuga ati wenda eh, proje yanjye mwayikoze nabi n'abahaguruke rero ahubwo impunzi ndetse n'abatutsi eh, bo- babaye urwitwazo rwo kuduhoza mu bibazo kandi aritwe duhu- tubihomberamo niba koko ari parti politiko militaire ishaka amahoro muri kariya gace bicare bakore manifesto bagire kaye de charge basobanurira abaturage kuko ryari ryari ishyaka rya pe- kongo ntabwo yemera n'umuntu utwara intwaro nkanswe kuyirasa rero bagende bicare bafate bamubirize berekane ibyo barwanira gisegetse ubu ngubu ari ku butegetsi ntabwo yabibugiye hano ko afashe intwaro rero nabo niba bafite ibintu bizima barwanira kongo ifite ibibazo byinshi no muri katanga bakatange n'abakasaye nabo bafitanye ibibazo muri iyi turi ntabwo ari abatutsi bariyo hari ibibazo rero iki- iki- kongo iri mu kibazo cy'umutekano muke kandi nabo bari muri bamwe bawuteza ntabwo aribo gusa rero cya gihe bigumuraga muri demire duze kiriya gihe hari ahantu hari hari umutekano vurema abantu bari gutaha ahubwo aricyo gihe abantu bagashyize intuza mu masezerano eh, baciwe n'impunzi none niba leta yazanye leta de siyeje bariya ba emeventura bakabibangamira aho kugira ngo baze nabo bafatanye na leta batange intwaro bafatanye n'abandi ku- kubaka igihugu amamayimayi numvise umukoroneri eh, eh, wagiye kumubwiriza abandi ngo bajye muri leta b- iriya gahunda ya leta bayireke E- ejo bundi hari amasezerano ya kampala E- igihe ba- ba- bamara gutsindwa ahubwo leta ikosa yakoze ni ukujya kuganira n'umuntu watsinzwe bakagombye kubazana mu gihugu hari abakoroneri umukoroneri witwa pascal icyo gihe ari leta na koroneri yagiye muri leta agiye muri leta ubu ngubu baramuzamuye ni leta- ni koroneri ubu ngubu akorera maniema ariko hari n'abo hari ariko hari n'abo bishe hari n'uwo nabonye ejo bundi ba- ba- buriza imodoka bamukubita bamu- bamugirira nabi kandi yambaye umwenda wa leta bwana rutarindagira Eh, yego naramubonye nanjye ariko naje gukurikirana bari ya- bari kubona deployment ari kujya katanga kubera ibibazo bya Ventura bateje bakavuga ati aba bantu bashobora kuba ari complice biriya ni ibintu nanjye namagana ariko ubu ngubu eh, naje kumva ko ababikoze bari gukurikiranwa bari guhanwa batanze na owning ikindi ikindi wavuze yuko wavuze yuko leta ya Kongo itemera n'umuntu utwara imbunda uretse ibyo ibyo mitwe ariko tuzi raporo z'abanyamurenge hariya barwana n'abamayimayi bakaza rimwe na rimwe bari kumwe n'ingabo za leta bwana rutarindagira Ah, ziriya ntambara hagati y'abanyamurenge n'ababembe nanjye ntabwo nzemera ariko rimwe na rimwe urasanga harimo ibintu bitanasobanutse kuko hari ibyo bita ngo rigumiro na twirwaneho bose ni abanyamurenge nabo ntibanabyumvikanaho I- icyo mvuga Ariko icyo leta- mvuga ni uko rimwe na rimwe ingabo za leta zi- na- nazo zibatera
Eh, ingabo za re- leta ntabwo irabyemeza barabivuga ariko niba inabikora ni amakosa aba agomba gukosorwa umunyamurenge cyangwa umututsi uri muri noro afite duruwa alavi agomba kubaho akabana n'abandi banyekongo agafatanya n'abandi kubaka igihugu nta iyo discrimination igomba kurwanywa kandi ikindi nasaba leta ni uko niba hari abagaragaje uwo mwuka mubi bitwaje igitutu cya meventuruwa leta igomba kubahana izo manza zikaba priorite bikanagaragara ko bagihanye sino leta yaba iri gufasha emeventura mu buryo itazi kuko ubu ngubu ushobora kubona intambara ihindutse ngo emeventura igiye guhagarika jenoside muri congo bitewe n'aba egiseremisite n'ibibazo congo yagiye igira siritu ibibazo byo niba habaye intambara muri kivu abantu barasenyerwa barasahurwa bafite ibibazo barapfusha abana rero ntabwo ari abatutsi babihomberamo gusa ahubwo ni congo muri rusange rero tugomba gutekereza nk'abanyekongo dutekereze nk'abatutsi gusa nk'aho turi muri congo nta bandi moko abayo reka mu kanya gato ndajya kwa manza ariko nanone reka nakire tumusime sefu ikaze mu kiganiro muri isanga bwana tumusime
turakoze radiyo y'ijwi rya amerika kuduha ijambo amazina yanjye bwite nitwa nisabwa abduru ndi mu gihugu cy'u rwanda mu buraruko komeza
sinzi n'ejo bundi twari mu kiganiro turi kuri iyi topiki nzahora mbivuga kandi nzanabishimangira nkora mbivuga na n'ubu igihe kongo itari yicara ngo basase inzobe ndahamya yuko ibibazo bya kongo bitazigira birangira n'iyo isi izacika ku ndundu igihe cyose kongo itari yicara ngo ifate ibibazo ifitanye n'abo bari kumwe mu gihugu ngo ibisase ku meza babinonosore ntabwo bizigera birangira ahubwo njye ikibazo mpora nibaza kandi n'undi wese yakibaza ni kubera iki kongo ihindukira ikitera yarangiza kwitera igahindukira ikabyegeka ku rwanda duhora mbivuga u rwanda duhora duharanira amahoro ibyo n'isi yose irabizi ariko duhora twumva no ku maradiyo bateye ibisasu za musanze bagiye ku mipaka batera amabuye abapolisi b'u rwanda ibyo byose tuba tubireba twebwe rero nk'abana b'abanyarwanda iyo tubona kongo idusuzugura bigeze aho ngaho kugeza n'aho batwitse idarapo ry'igihugu bakajya no kuri ambasade y'u rwanda muri kongo ibyo bahakoreye murabizi twe biratubabaza cyane sinzi impamvu kongo idashaka gukemura ikibazo y'ubwayo twebwe nk'abanyarwanda ntabwo ari twe tuzajya gukemura ibibazo bya kongo kuko twebwe nta n'ibyo biturebaho urakoze cyane kuri icyo gitekerezo kuko twebwe abana b'abanyarwanda ni twe mbaraga z'igihugu urakoze bikomeza kugira biriya sinzi ukuntu bizarangira urakoze gutanga icyo gitekerezo twizere yuko bazicara nk'uko bivuze bagakemura icyo kibazo cyangwa bakagikemura banahagaze reka twakire bwana asiteri kana uyalo ikaze mu kiganiro muri isanga ego murakoze igitekerezo ego icya mbere cyo nanjye ndemeranya n'abemeza ko rwanda ari inyuma y'ibiti yose
icyo ni igitekerezo cyawe uko ubitekereza ariko ndagira ngo nshimangire ko atari ikijwi rya amerika
u rwanda ruri inyuma y'ibi byose murabyibuka mu burundi abanyarwanda n'abantu ba mbere bafatira ku kantu gato gashoboka mu ntumbero yo gushyigikira abavuga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda sindabizi ariko u rwanda mwibuke bibiri na cumi na kabiri ubwo emuventura yiganzura uwo mujyi nyine mu karere ka goma u rwanda rwari rubiri inyuma murabyibuka aho nta gushidikanya uburundi bya bibiri na cumi na gatanu byari inyuma uganda irafatira urugara umupaka ku mpamvu z'u rwanda ibyo by'iburundi ubishingira kuki ubishingira kuki ibyo by'iburundi hari abo wabonye none ko leta gute umuntu yakwagirizwa guhirika ubutegetsi agahe u rwanda rukamuha indaro leta yamirasaba ati duha abo bantu tubahane u rwanda ntiburungike ntibemere gutanga abo bantu ibyo ntibigaragara neza ko u rwanda ruri inyuma y'umutekano wowe umuntu yahongera iwawe ukamutanga afite ikosa n'umwana iyo yakoze ikosa uramubaza ukicarana n'umubyeyi wiwe ati umwana yakoze ikosa nyabaki bari mu kuri ikibazo kigakemuka aho mu burundi uhakoze ikosa ugahungira mu rwanda burundi ukagusaba wakumva u rwanda rwagutanga nta kibazo
mu gihe ndi mu ikosa ndemeza neza ko buntanga ngahanwa nkabazwa ibyo nakoze urakoze cyane asiteri kana kubera icyo gitekerezo ndarangiza mu mbabarire ndajya no kuri kongo gato nyarutsa nyarutsa amasaha arimo aradusiga turagira ngo dusubire kwa manzi ego ego abanyekongo ubwabo nabo bige gukemura ibibazo byabo uno munsi bashyize imbere ikibazo cy'amoko aha mperereye mu muri muri kivu y'epfo baravuga baravuga umugoba mayimayi nabo baharanira agatsika k'ababembe none bazomenya ko ari abakongomani atari abanyamoko gihari bo nyine ntiboyicara bakivangura n'ibyo byose bakamenya ko ari abakongomani ari abatura ari abanyakongomani bose badashyize imbere amoko murakoze ibitekerezo byanjye byari icyo urakoze asiteri kana reka dusubire kwa bwana wili manzi wili manzi wumvise ibyavuzwe mbere y'abo batumirwa ibyo rutarendagira yavugaga hari icyo ufite kubivugaho ni byinshi umuntu yabivugaho ukira kuko munyantore ari simpuri afite uruhande aherereyemo kandi tekereza ko icyo namubwira cyo turi kumwe mu nkambi turi kumwe mu buhungiro ikintu nakwemeza ni uko munyantore ntaragera ikincaza kuva yagenda muri amerika nshaka ko yazimukira ikincaza kugira ngo ibingibi ajya abwira leta ya kongo niba yaba na ngombwa ajye muri frdc dufatanye afatanye na leta ku maybe kutwirukana ariko icyo nashakaga ariko aravuga ko aravuga ko impamvu dore impamvu adashobora kujyayo bamugirira nabi kandi aravuga ko igituma bamugirira nabi ari ukubera ubwo buryo yita ko budahwitse bwo gukemura ikibazo leta ifitanye n'abo barwanya kandi ari kubavugira none se azababwire ko bakorera ari umuvugizi ahubwo reka nze ngira akantu ngaragaza hano nk'igihugu gishaka gukemura kuzana amahoro mu karere ejo bundi twabonye amaripoti avuga yuko frdc irimo irwanana na mayimayi na ziriya za kodeko imitwe yose na fdr imitwe yose izwi kwica abaturage ni ukuvuga ngo niba koko kongo yashashakaga kuzana amahoro abo bantu aho bahuriye bajya kurwana yagombaga kuhabafatira ikabohereza iwabo icyo ni kimwe icya kabiri umwana wavukiye mu nkambi y'igihembe cyangwa n'ahandi hantu twabaye ubu ngubu afite imyaka irenga makumyabiri n'itanu ni ukuvuga ngo iki gihugu cya kongo yavuga ngo francois rucogoza ngo wari uri muri sendepe muri erisede sigiwi ngo yagombaga kuba yarahamagaje impunzi igihugu cya kongo hari umuntu wari wumva n'umunsi wa rimwe kivuga ngo kirasaba impunzi ndagira ngo nkore kararifikashoni cyangwa se kontrasiti hagati y'u rwanda na kongo u rwanda rugifata igihugu purayoriti yayo ya mbere kwari ugucyura abantu bashaka gusubira mu rwanda kandi icyo gihe u rwanda ntirwari rufite amikoro nk'aya kongo igihugu cya kongo ni igihugu kinini ku buryo niyo bafata izi mpunzi ziri mu mahanga cyane cyane ziri mu rwanda zegereye hari iwabo zikajyanwa muri muri ekwateri habereye aho zikaba zitujwe iyo mu gihe bagishaka igisubizo cyahariya muri esi ariko ni gute interahamwe igera muri kongo igahabwa ubwenegihugu zigahindura amazina zikajya mu gisirikare akaba arizo zikora ejo bundi munyantoro uri kuvuga ngo ngo leta ya kongo ngo ishaka amahoro umupolisi ushinzwe komanda hejuru akajya muri stade akabwira abaturage ngo bafate imihoro warangiza ukavuga ngo abatutsi bafite amahoro ngo nibo bari gushaka amahoro make muri kongo ngewe ntekereza ko dufite ikibazo sinzi ukuntu nakita sinshaka kuvuga nabi kuri radiyo ariko ndumva hari ikibazo kitagenda neza muri aba batumira ndumva kabisa hari ikibazo nta kuntu ushobora kumbwira ngo leta ifite ubushake bukemura ikibazo igahamagarira abaturage kwica abaturage bayo kandi ejo bundi abantu babomoraga igoma ha polisi ihagaze aho ngaho abantu bashinzwe ngo human rights bari aho ababyoruganije ngo nabo bita civil society bari aho ibigambo birirwa bavuga kuri online my friend nari nabivuze kare ni ibi bintu biri emotional kubona umuntu abantu batumariye abantu boduwe ari mu bantu baorganizaga ngo ibyunamo ari mu bantu bavuga ngo uyu munsi wa none icyamuhinduye si nkizi ngo leta ya kongo ngo ni iy'amahoro nitwe turi kuyishakaho amahoro make boduwe uzambabare rusubire muri kongo ujye uvuga urigoma cyangwa uri katanga cyangwa uri ahandi ariko kuba uri muri amerika urimo ibyo byonyine ni contradiction kuko urimo urakora ibintu wowe urimo urwanya urabizi kutagira n'iyo sura hariya muri kongo bazayibaga urumva aho ngaho rero niho mfitiye ikibazo nawe niba uzi yuko uri umukongomani cyangwa ujye muri kongo kuko ntabwo waje gusura muri amerika ntabwo ufite viza urumva yo gusura cyangwa ya tuwarizmu urumva turi impunzi boduwe urumva so njyewe nagusaba nti ujye muri kongo ibi ntubitubwira muri kongo tuzamenya ko ari amahoro ariko mu gihe cyose ukihisha muri amerika reka duhunge n'abagomba gushaka ikibazo cyacu niba wowe utagomba no guparitisipa muri cyo ubyihorere kuzageza igihe tuzabonera igihugu ariko ngewe ndagira ngo ntange mesaje ngo nta gihugu dufite kongo iratwanga ibi urwango iduhamagarira kwicwa aba ofisiye bo muri leta bavugaga bahamagaraga abaturage kutwica ntabwo bigeze bahanwa kandi muri konstitusiyo ya kongo birimo ko uvuze hate speech agomba guhanwa nta kintu nk'icyo kigeze kibaho rero ngasanga boduwe ukwiriye gusanga umukanseri akaguhumuriza hari ikintu kitagenda neza murakoze murakoze cyane ku mwanya mwaduhaye bwana bodwe urumva uzajyayo muri kongo hariya irumbi iyo twari dutuye mfite n'abandi tuvugana bari goma hariyo abatutsi yewe no muri leta avuga ko itabemera dufite abasirikari bakuru dufite y'abadepite ariko yakubajije yakubajije yakubajije niba wowe wajyayo ibyo uvuga ukabivugira iki nshasa musubize cyane rwose ntabivugirayo nemye ubwo azareke tunajyane tubivugireyo twembi turi hamwe wenda ikintu nshaka gushyiraho umucyo hari ibintu haravuga ati ngo umupolisi akavuga ibintu ntahanwe yatekereza ko babyamaganye bamutwaye n'ikinshasa wenda reka dutegereze urubanza rwe ariko leta ya kongo irimo yamagana biriya bintu inashyiremo imbaraga cyane ibahane izane umubano mu baturage ariko se ariko se bodwe reka tuvugishe ukuri tuvugishe ukuri duse duse n'abareba ibintu uko bimeze wowe uko ubona imikorere y'ubutegetsi bwa leta ya kongo wenda twe no kuvuga ku kibazo cya m makumyabiri na gatatu tuvuge muri rusange imikorere ya leta ya kongo ubona imikorere yayo ishoboye kurengera abaturage bayo bahura n'ibibazo bijyanye n'umutekano muke
ndagira ngo leta ifite intege nke n'ibyo kandi biranumvikana kuva mu myaka hafi mirongo itatu harimo intambara zidaca kandi izo ntambara na emuventi ruwana nayo irimo kuko hashakaga kubona agatekano rwa icyenda gatandatu rwararangiye baba bafashe rcd ubwo ni umutekano muke bafata hasi kimwe cya kabiri cy'igihugu senedepe nayo irarwana irangira kuriya emuventi yaho n'ubu ngubu yiyongeye ubwo rero tugomba guhindura imyumvire nk'abatutsi b'abanyekongo by'umwihariko niba dufite menase ariko twemewe mu buryo bw'amategeko hari uburyo bwinshi umuntu ashobora guharanira uburenganzira bwe ariko atari guhonyora ubw'abantu namba wani reba gandi uko yabikoze reba martin rudakingi uko yabikoze n'abandi benshi ariko ibyo ni amagambo ibyo ni amagambo icyo nshaka kubyitira amagambo ntabwo ari ntabwo ari ugutukana cyangwa gushyoma ahubwo nuko ibyo bintu byabaye mu gihe cyabyo biba mu bihugu bitandukanye na repubulika ya demokarasi ya kongo repubulika ya demokarasi ya kongo irimo amaboko y'abantu batandukanye irimo ibibazo bitandukanye n'ibyari muri amerika icyo gihe bwana rutarindagira umunyamakuru ndakumva neza rero nk'abanyekongo ubwacu nitwe tuzi ibibazo kurusha n'abandi nitwe dufite umuti wo kubyikemurira rero tugomba kureka icyo kintu cya tiribarizme tugakorera hamwe ntidushake gushaka umuti mu buryo bw'ubuhezanguni dukeneye gukorera hamwe nk'abanyekongo izo ntambara tuvuga umutekano muke ese twebwe abatutsi mu by'ukuri nta responsabilite tubifitemo none nakwibaza nti kuko nshidikanya niba n'urugamba emuventi rurwana ari urwabo nshingiye kuri iki kintu ariko ibyo ngibyo utarajya kure utarajya kure ibyo ngibyo manzi yabisobanuye kare atarajya kuri emuventi yahereye kure rwose asubira inyuma cyane cyane aho ikibazo cyahereye akwereka uburyo habayeho akarengane k'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo M23 cyangwa CNDP cyangwa iriya mitwe yindi twavuze yapfuye kuvuka yagaragaje sinzi niba wamwumvise neza ko imvo n'imvano y'ibyo bintu ari ikibazo cy'uko ayo moko yari abangamiye ubwo bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda ndetse n'abandi batandukanye bari babangamiwe kandi batotezwa ku rugero rwo hejuru ibibazo bya kongo birahari ni byinshi ariko ikibazo cy'umututsi patikirari cyatangiye kuva cyenda gatandatu interahamwe zihungiye muri kongo n'izo ntambara z'abatutsi ubu ngubu umuhutu nta kibazo asa n'aho agifite kuko umuntu n'umu egiseremise nanyita ngo ndi umunyarwanda reka ngurugero rwihuse nahuriye mu kazi n'umudamu w'umunyakinshasa arambwira ngo ngo tiye rwande ngo uri umuhungu wa kagame nanjye ndamubwira ati tiye togoreze uri uwa nyasine turaganira turumvikana rero ibibazo bya kongo hari abantu badasobanukiwe amateka yayo hari aba egiseremisite n'ahangaha muri amerika hari umuntu ushobora kugira urwango muzi hari amagurupe y'aba supremasisite ibyo byo bibaho ariko tugomba gushakira umuti hamwe iduteza ibibazo kuko i- izi nzangano n'ibiki biri kuza ubu ngubu bitewe n'uko miventura yafashe intwaro iri kurasa leta abana bacu bari gupfa dufite abana mu gisirikare cya kongo dufite abana mu gisirikare mu- mu- muri iyo miventura rero tugomba kuva mu nyungu wenda dushobora guhanganisha ibihugu tukaba populasiyo igomba kuba iri ku ruhande rw'igihugu tugatanga ibitekerezo mu buryo bwiza iyo mitwe tugafatanya n'abandi kuyirwanya izo Reka- nkabatema n'iz'abahutu zirimo n'iz'abahunde zirimo ubu ngubu kongo irimo amoko yose Mm, Rero urakoze.
icyo abatutsi bahagurutse specifically niho kuko re- cyane cyane baba bavuga ko ari ibindi bihugu bibihishe inyuma niho haba ikibazo kuko babafata nka complice Mm, reka twakire bwana ndungutse lewis dusigaranye iminota itatu unyarutse eh, mu munota umwe gusa utanga igitekerezo
murakoze Mm.
ngewe icyo navuga kuri kurya mugenzi wanjye yavuze ngewe mbona ikibazo kiri hagati hariya ya emu ventura na na guverinoma ya kongo nashingira ku buryo buri politiki cyane cyane ariko emu ventura cyane cyane ifite ibyo irwanira ifite ibyo irwanira kandi byumvikana urabona dufite ababyeyi mu nkambi ngewe ndi i kigali mu rwanda dufite ababyeyi mu nkambi baheze mu nkambi dufite abana bacu bagiye bavukira mu mahanga batazi n'aho bakomoka mu by'ukuri ngewe iyo mbirebye mu, mu, mu, muri rusange mbona leta yakwiye gutekereza kuri icyo kintu mu gihe idatekereje kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo yumvikane na emu ventura yumvikane bashire hasi bavuga ati abakongomani bose bafite uburenganzira bungana ntabwo biza- bi- bizarangira n'ubundi byanze bikunze i- i- nta mahoro azaboneka hariya hantu nta na- nta namwe
urakoze bwana ngewe ndabona eh, ngewe niko mbyumva kandi niko mbibona urakoze bwana lewis ndungutse turimo turasoza ikiganiro cyacu bwana wilimanzi umwanzuro mu munota umwe tuhite dusezera abanywanyi b'ikiganiro muri sanga
umwanzuro ni uko ah, leta ya kongo ifite kumvikana byakwanga bari abasore bafite uburenganzira bw'irwana ikindi cya kabiri niyo bari abasore batabigeraho nk'umunyabwenge logically ni ukuvuga ngo umuntu ukoresha inyurabwenge n- abana bari mu nkambi bazajya muri kongo ni ukuvuga ngo kongo nta mahirwe ifite mu gihe cyose itaracyura abantu ngo basubire mu myanya yabo icyure fdr irimo ihinga imirima yabo mu gihe bo barimo bitwa n'inzara ikindi kintu nabwira munyantore wenda agenda agitekerezeho ndagira ngo umubwire ngo muri abo basirikare bari muri leta bamerewe nabi niba ufite amahirwe yo kuvugana na bamwe muri bo ejo bundi twabonye umusirikare wari urimo akora akazi ke i murenge aherekeje afande wiwe bamukura mu modoka yitwa n'abaturage abasirikare bari aho ngaho barebera baramwotsa baramurya hajya icyo gihugu kigukunda yarazize iki uriya musirikare wasanze hari ahantu bavuga ngo icyo gihe sa emuventura yarimo irwana my friend turanzwe kandi dukeneye igihugu cyacu empwe entre tutarakigeraho ntabwo tuzaryama abana bacu bazagiharanira ko turabibigisha turababwira mwaturutse muri kongo muranze amagurupe arwanya a- ari- arimo a- a- ashyira inzangano ahubwo ngahamagarira diaspora ntimukumve abantu nk'aba nka ba munyantore ndabasabye nimwiyunge muharanire Urakoze.
uburenganzira bwanyu bwo gutuza muri kongo urakoze bwana wili manzi urakoze nawe bwana munyantore rutarindagira boduwe amasaha tubanye make ariko reka nshimire na bagenzi banjye bamfashije muri iki kiganiro bwana nelson robs na diodone cyubahiro namwe mwese nshuti mwakurikiye ikiganiro muri isanga naho butaha jye kuri mikoro nari jeffrey mutagoma mukomere Tawara, Tawara, ah, Tawara, bantu bawe Tawara, Rengera, Rengera, Rengera, bantu bawe Rengera. Mana, nyiribiremwa. inyinga natakama uturebane ibuwe ni neza abananiwe ubasubize mina